Hello everyone, my name na Convivial. If today na the first time wey you dey see this channel, abeg uh, eh, subscribe, like and share with people who una no see go help. Ciao a tutti, mi chiamo Convivial. Se è la prima volta che vedi questo canale, uh, per favore iscriviti e met- metti un like oppure condividi. Ok, oggi di che cosa parleremo? Dei, di nostri parenti, ok? Today we will talk about our relatives. What would be relatives for Italian? parenti but if i want to talk say relative only one i come talk say parente okay i know say like na singular and plural but we never do that one una no worry we go still come to that one we go do lofarimon p navante okay if i talk say biznoni who are they refer to great grandparents hmm? biznoni but if i want to talk say my great grandmother i go say biznonna If I want to talk my great grandfather, it will be bisnon. If I want to talk about my grandparents, it will be nonni. If I want to talk about my grandfather, it will be nonno. If I want to talk about my grandmother, it will be nonna. Okay? If I want to talk about my parents, it will be genitori. If I want to talk about one parent, it will be genitore. If I want to talk about my dad, my my my papa, he go be padre, but nobody they use padre. Not only in formal ways, now they use them like if you do important places. But on a normal, now papa you go here say that they call or that they call babo. Hmm? If I talk about my mama, they go they, they call her madre, but you don't go ever hear madre unless you they very important uh, place now that they ask you something. Now let that one that they talk mia madre. If not, on a regular, na mama, now they talk. Okay? So if you want to talk about your children, what it be children? Children are fili. If you want to talk about your son, it go be filio. If you want to talk about your daughter, it go be filia. Okay. If you want to talk about your cousins, cousins, plural form, it go be kujini. If na girl, it go be kujina. If na boy, it go be kujino. Okay? But we'll talk about nipoti. Nipoti, now two ways that they use them is either grandchildren or nephew or niece. Okay? More consider grandchildren on. If uh what I talk say be grandparents uh, just now, none. If grandparents now come meeting and say they go tell you say or oh, they nipoti, what in they mean? Say they get grandchildren. But person now physically come tell you say on oh, nipoti or or oh, they nipoti, You go fit still dey refer to e nephew or e niece in case who no know who be your niece your niece na uh, baby girl wey your brother or your sister born nipote dey still dey use am to refer to nephew who be your nephew na the baby boy wey your brother or your sister born na be your nephew okay then make we talk about uncle and auntie if dem wan refer to uncle for italian language how they dey talk am Tio. If they want to refer to auntie, it will be tia. Okay? So, if I want to talk, say, uh, if I want to talk, say, me and my brother, hmm? I go refer to me and my brothers siamo fratelli. I go say we be brothers. Or, you know me, whether it be like uh, brothers and sisters or sister sisters. Fratelli, na be brothers and sisters, okay? Sorella, na be my sister fratello, maybe my brother. Okay? If I want, if they want us to talk about like mother-in-law, your mother-in-law na be your suocera. Your father-in-law will be your suocero. Your son-in-law will be your genero. Your daughter-in-law will be your nuora. Okay? Your stepsister will be your surelastra. Your step brother will be your fratellastro. Okay? Your brother in law will be your cognato. Your sister in law will be your cognata. You now understand? Hmm? If, for example, now, um, my bro- to my brother now or my sister, my husband and they are cognato because now they are brother in law. You now understand? We'll repeat them again parenti means relatives, it not means parents. Okay, parenti na relatives. Genitori, parents. Nonni, grandparents. Bisnonni, great grandparents. Okay, if I want to refer to my grandfather, my grandfather would be my nonno. My grandmother would be my nonna. My um, cousins would be my cugini. if na woman or girl woman you want e go be my cugina if na man e go be my cugino hmm? if we still dey talk about uh, fratelli e go be brothers brothers and sisters or brothers then um, if i talk my sorella e mean say na my sister if i talk fratello e mean fratello e mean my brother hmm? then if i wan come talk uh, my using your column. If I want to talk uh, my mother-in-law, it could be my suocero. My father-in-law, it could be my suocera. My mother-in-law, na my suocera. My father-in-law, na my suocero. Hmm? So the uh the like for instance now my husband to my parents it be their general okay their son-in-law na genero na they e call am for italian language if na daughter-in-law e go come be nuora nuora daughter-in-law genero son-in-law okay and if for example now you get step dad, your step dad na your patrino, your step mom na your matrigna una get nuora na daughter-in-law genero na son-in-law cognato brother-in-law cognata sister-in-law. Okay? Grandparents, no Bisnoni, na be great-grandparents. Okay? Fili, na your children. If na man, it go be your. If na woman, it go be ya. For instance now, I want give um, uh, exercise for una make una do for for the comment section, okay? The exercise na this. If I say uh, my daughter wetin i mean may una write am for italian language i go correct every every of una own i know say that one even dey easy my daughter wetin how you go take write daughter then if you dey talk about pre ten d say you get daughter in law wetin dem dey call daughter in law hmm? pre ten d say you get son in law wetin dem dey call son in law pretend that you get even even though you don't get great grandparents what do they call them and if na only the great grandfather you they talk about how you go take call on. if na only the great grandmother you they talk about how you go take talk on. if you see they talk about um, your parents what it be parents how they take dey talk on? Now if you wan come dey talk about one parent how you go take talk on? okay i no remember whether i do um, um, what do they call an example of the difference between parents and parents. Make I talk now. Parents na genitori. You e go use e, uh, e taste uh, finish, which is I for English. Genitore na be one. You e go use a finish rather e for English language. Okay. So I want make una uh, do this exercise. So if uh, if to say for example now person get um, stepdad, what do they call stepdad? What What is they call step mom? Okay, make una try do this uh, uh, exercise until the next one, my people. Mona they always turn up for our live videos. Mona they always they comment. I they always they see all of una comment and they always they give me joy. Mona really they try. I I really appreciate each and every one of you. Nobody important pass. Each and every one of you. I really appreciate una. Una here. So men stay tuned. Every Saturday we they do live by four. There we they call each other, they talk to each other, they greet each other. We they use the language, they interact. Okay, until the next one. I beg Mona, Mona it always they show me say most people they even they watch my videos they know they subscribe but if you not subscribe you know quick they know when my videos till they come out so if you subscribe anytime when my video come out and that bell where they there you need to click on that bell because if you not click the bell they're not gonna give you notification okay when i try subscribe and come our live video until the next one bye bye for now ciao